turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi no mu icungararo yaho ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ingingo nkuru nkuru ziyagize ishami rya onu ryitahamagara abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama mu bihugu bitandukanye mu gihugu c'u Burundi none vyifashe gute mu burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubuvuzi kama bakabwemera bakamushyira no muri porogaramu y'igihugu ni ukuvuga rero n'umuntu yamunonosoye baramuhereza uruhushya
uyu ni muganga Alban uwimana ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibe mu gihugu cy'u Burundi muri ano makuru araza kutubwira byinshi kuri buno buvuzi ku mugabane wa afurika kandi muri make zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya amerika yo kuva mu ishami rya onu ryitahamagara abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo izogeramira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu mu intambara ya hamas na israel israel ivuga ko mu kiringo ca mbere c'amasezerano hagarika intambara hagati y'izo mpande zibiri izobandanya kugenzura urubibe rwo mu karere ka rafa gaza ihana na misiri impande zitandukanye si uko vyabishaka aha muri amerika donald trump aheruka kwimikwa mu mabanga ya perezida yahaye iminsi mirongo irindwi n'itanu urubuga rwa tiktok rukunzwe cyane n'urwaruka yo kuba rurakora by'imfatakibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika ido ni ido hano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isase musangwa ikaze nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika neza na neza muri zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya amerika yo kuva mu ishami rya onu ryitahamagara abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo izogeramira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo
umushikiranganji w'ikigega ca leta muri zimbabwe turi ncube kuri wa gatatu yagabishije ko kuva kwa Amerika mu ishyirahamwe OMS bishobora kugabanya imfashanyo yerekeye ubuvuzi ihabwa ibihugu nka Zimbabwe gihanganye n'ikiza ca sida umushikiranganji Ntuli Ncube yabivuze mu nama ku butunzi ku isi iriko ibera mu gisagara ca Davos mu gihugu c'u Busuwisi. Zimbabwe yararonse amafaranga arenga miliyoni amajana abiri y'amadolari ku mwaka yahawe na Amerika biciye mu mugambi wa PEPFAR ugenewe kugwanya ikiza ca sida. Leta ya Amerika yahaye Zimbabwe amafaranga arenga miliyaridi n'imiliyoni amajana indwi y'amadolari kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu agenewe gukomeza igisata c'ubuvuzi hamwe no gufasha abanyagihugu bagendana umugera wa sida ibi vyemezwa na ambasade ya Amerika iharare perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yarateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekeye kuva kwa Amerika mu ishyirahamwe OMS hari nyuma yuko arahiye mu kiringo ca kabiri co kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere
Fidela Nyongabo urakoze tukiri ku mugabane wa Afrika kandi ishami mpuzamakungu ONU rikeneye vyihuta imiliyoni amajana icenda na cumi mu madolari ya Amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri Nigeria amafaranga azokora mu vyahe bisata Ishirahamwe ONU ryateye akamo kerekeye ayo mafaranga agenewe gufasha abanyagihugu bo mu karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria muri iyi ndwi ako karere karageremewe n'umugumuko w'abagwanyi b'abayisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ako karere karasinzikajwe kandi n'imyuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu mwaka urangiye inzandiko z'ishyirahamwe onu itorokanirizo ry'amakuru yo mu bwongereza reuters ryabonye zerekana ko abantu miliyoni indwi n'ibihumbi amajana umunani bakeneye imfashanyo mu mareta atatu yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria nayo ni adamawa borno na yobe ishirahamwe onu rifise imigambi yo gufasha abantu imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu muri bo ishirahamwe mpuzamakungu onu ryari ryatangaje imbere yaho kw'akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria gashobora kwibagirwa mu gihe ibikorwa byo gutabara bishimikiye mu bindi bice vyo kw'isi nka Ukraine, Gaza na Sudani. Icegeranyo leta ya Nigeria n'ishirahamwe ONU vyasoroye hamwe mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane cerekanye ko Nigeria ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane c'inzara kitari bwibonekeza imbere yaho vyitezwe ko abantu barenga miliyoni mirongo itatu bageremegwa n'inzara muri uyu mwaka imigambi ya perezida wa nigeria bola tinubu yo gutunganya gushasha ivyerekeye ubutunzi mu gihugu ibonwa ko ariyo yatumye ubutunzi buyanzara kurushiriza mu gihugu yatangaje ko imigambi yiwe yo gutunganya gushasha ubutunzi izotuma bukomera kurushiriza
turaguma ku mugabane wa afurika ibihugu vya niger burkina faso na mali eh, bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri za kudeta vyatangaje ko bigiye kurungika inteko ibihumbi bitanu mu karere ka sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke fidel nyongabo umushikiranganji ajejwe kwivuna amazi wa niger sarifu modi yatangaje ko izo nteko nshasha zizoba zifise ibikoresho vyazo vya gisirikare n'uburyo bukwiye bw'iperereza zizokorera ku butaka bw'ibihugu vyombi uko ari bitatu ivyo bihugu vyarapfunditse kandi amasezerano yo gukorera hamwe umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa niger yavuze ko inteko z'urunani ziteguye kandi ko bizofata indwi nkeyi gusa kugira zibonekeze ku butaka bw'ibihugu vyazitunganije byasiguye ko hari ibikorwa by'izo nteko bimaze gutangura gukorera hamwe hagati y'ibihugu vya niger burkina faso na mali vyakurikiye ingingo y'ivyo bihugu yo kuva mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi by'ibihugu vyo muri afurika yo mu burengero cdao
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabicaye ku masonga nk'itangura israel ivuga ko mu kiringo ca mbere c'amasezerano ahagarika intambara hagati yayo na hamas izobandanya kugenzura urubibe rwo mu karere ka rafa urubibe eh, gaza iruhana na misiri fidel niyongabo ico kibanza ca rafa kiri ku rubibe n'igihugu ca misiri ibiro vy'umushikiranganji wa mbere vyahakanye amakuru avuga ko ubutegetsi bw'abanyapalestina buyobora intara ya sijordaniya bushobora kuzogenzura urwo rubibe abaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya bazokurikirana ibibera muri ico kibanza ca rafa muri iki gihe inteko za israel nizo zikikuje ako karere kandi israel niyiha uburenganzira abantu bwo kwinjira no gusohoka muri ico kibanza israel igenzura ako karere kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ni mu ntumbero yo komora umugwi hamas mu ntara ya gaza
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yose muheje kumva n'ayandi abagezeho ijya n'ino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresse ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika igice ca kabiri c'amakuru yacu tucugururira kuyavugwa mu y'indero mu gihugu c'u Burundi inama nkenguzamateka na nshingamateka vy'u Burundi vyemeza ko igisata c'inyigisho mu ntara zitandukanye kigeze aho umwasi ashaka ubushikiranganji bubarizwamo inyigisho mu Burundi ntibubihakana gusa busanga ari ikibazo kibwirizwa gutorega umuti biciye mu nzego nyinshi ejo uwuramutswa ubwo bushikiranganji yari imbere y'inama nkenguzamateka y'u Burundi kwisigura ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye haraheze igihe mu burundi haguma hagaruka ikibazo c'ukuntu inyigisho zitangwa mu mashure cifashe haba ku banyeshure ndetse no mu bigisha bamwe mu banyeshure bavuga ko leta ikwiye gufata iki kibazo mu minwe ikagitorera inyishu irambye kamwe mu turorero twerekana ico kibazo ni abarimu baheba akazi kabo kubera agashahara gato abo bose bagiye batabaza inzego za leta ku isonga hakaza inama nkenguzamateka na nshingamateka nk'abaserukira bene gihugu kuri uyu wa kabiri inama nkenguzamateka amateka y'u Burundi yahamagaje umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho kwishura kuri ivyo bibazo bihanze ico gisata abakenguza amateka batandukanye baremeza ko ico gisata c'indero kigeze ahatemba baravye uburyo abanyeshure bigamwo burimo kutagira abarimu kubura intebe zikwiye kubura ibikoresho bikwiye by'imfashanyigisho ubumenyi buke bahabwa n'ibindi bijanye n'uko babaho mu bigo by'uburaro ndetse n'amakaminuza umukenguza amateka agira uko ishaka Victor yatowe mu ntara ya murambya yabajije umushikiranganji w'indero francois habyarimana uburyo bwihuse buriko burakoreshwa kugira ngo igisata c'indero kigarukigwe abigisha nk'uko mwabivuze ntibakwiye abandi nabo nabakutsa kibi depfwa batari specialize zo ni ingorane z'igihugu sevure Eh, sinzi umuntu yavuze ati burya ugomba kwica igihugu uhera muri edukasiyo uzokwigisha aba enjeniyeri bubaka ibintu byose bibomoke abaganga bazoja kubaga abantu babica abaha imiti babadimisira imiti itariyo abacamanza bazokaba mu ngorane esitera esitera rero burya ni igisata murongoye ni igisata ngenderwako cyane kugira ngo igihugu gitere imbere ko dushira imbere imbonakazoza y'igihugu cacu umukenguzi amateka dukundane karine berize yatowe mu ntara ya muyinga nawe avuga ko ikibazo c'urugero rw'inyigisho rwagabanutse cotorerwa umuti hamwe abana b'abayobozi mu nzego zitandukanye boja kwiga mu mashure ya leta uravye amarekomandasiyo dutanga ngaha u- bikagaruka ati abigisha ntibafise ibi abana ntibafise ibi biboneka yuko eh, jewe umwana wanjye atashe si- simenya uriya mwana wo yiga muri ya shure rya- rya leta ko ayicabura uyu mukenguzi amateka nawe yatowe mu ntara ya bururi yabajije umushikiranganje ajejwe indero ico amaze gukora mu gihe amaze muri uyu mwanya na cane cane ko yahagiye azi ibibazo bihanze ico gisata na cane ko yigisha mu mashure ya kaminuza mutubwira ibintu bitatu cyangwa reforme ukontre reforme kuko baravuga ko ariyo mareforme amwe amwe yagasubije hasi reforme ukontre reforme mwagize zitatu gusa ziko ziratuma akanovera kazokwiyongera aha kandi abagize inama nkenguza amateka ntibatahura ukuntu hari amashuri adafise ibyankenerwa kugira ngo yakire abanyeshure yemererwa gutangura ibikorwa n'ubwo bushikiranganje bikarangira bahawe impapuro z'umutsindo ataco basohokanye umukuru w'inama nkenguza amateka y'uburundi emmanuel sinzohagera uku niko abisigura mushireho les conditions minimale z'ibikoresho niburiburi ko birabaje nko kubona abantu bugura nka eko ishuri ryigisha informatike ugasanga abana nta munsi n'umwe barakora kuri kuri ordinateur clavier ntayo bazi suri ntayo bazi donc uca usanga ari ikibazo mugabo akaronka diplome yahejeje uca usanga ari ikibazo umushikiranganje ajejwe indero dr francois habyarimana yasiguye ko ibibazo byose bihari bikeneye ubufatanye budasanzwe kugira ngo bifate umurongo mwiza nawe yemeza ko ikibazo nyamukuru kiri mu bigisha bake ndetse n'abahari bakaba badafise ubushobozi bukwiye nibyo cyane kuri iyi mpinyanyuro eh, tugomba gukora turiko turagira analize turabe ibyo twigisha turabe n'ibikenewe ku gihugu cyacu tuzoca dukorera ko kuri iyi ntumbero ikintu kizotugora ubwa mbere na sonic science yama yabivuze kuri iyi mbonakazoza n'abantu nagomba ndababwire mu bintu bya education hariho ibintu bitatu biri kre hariho le programme de formation hariho abigisha hariho materiel didactique none tumaze kuvuga tuti mu bigisha turabonamo de lacune c'est vrai dufise bake mugabo n'abo bake dufise harimo abafise lacune mu byashikirijwe n'inama nkenguzamateka kandi harimwo n'itangwa ry'amaburuse y'abanyeshuri baja kwiga hanze aho berekanye ko ririmo agatotsi mu itangwa ryazo aho abakenguzamateka berekanye ko harimwo ka mwana wa mama bagereranije n'uko abana bava mu miryango yishoboye na cane cane mu ndongozi z'igihugu baterekwa kwiga mu mashure ya leta yo mu gihugu aho na buruse usanga zihabwa abo nyene abandi bakabyumva ku matwi gusa uwurongoye inama nkenguzamateka yasabye umushikiranganje gutunganiriza abarimu mu mashure ubumenyi bwabo bugahabwa agaciro bagendeye no ku mirimo mishasha baba bahawe agashahara kabo kaduzwe bityo ubumenyi batanga bugira akanovera thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry ndayishimiye urakoze tuve ku rupapuro rw'uburezi tuja ku byerekeye amagara y'abantu tuguma mu Burundi ariko ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama amwe mu mareta ari muri OMS aza yaratanguye gushinga amashami ashinzwe ubuvuzi kama ubuvuzi uhagaze gute none mu gihugu c'u Burundi mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabibaza Dr Uwimana Alban n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubuvuzi butagira imbibe mu Burundi ugeze ku ntambwe novuga nziza ariko reka ntange urugero mu burundi hariho ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu muri ubwo bushyikiranganji rero barashyizemo igisata ah, kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tubita imivu- imiti y'ikirundi icyo ni icya mbere eh, haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu icyiza ni uko mu burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama bakabwemera bakamushyira no muri porogaramu y'igihugu ni ukuvuga rero n'umuntu as- yaminonosoye ah, akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi mu mashuri y'ubuganga yo kwigisha iby'ubuvuzi kama Mu- ndabye muri mu- mu ntunganyo z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nkaraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza ah, ico gisata nta kirimo nta kirimo kandi nta kirimo na vuba uko twebwe mu burundi turiko tura- hari ico turiko turakorera ko citwa vision veni karani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine y'uko coba ari igihugu kite yiyemereja cifashe Eh, mu bi- mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu akaba ari igihugu giteye imbere rero ndiko ndaraba muri muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo ariko ah, ako gasata c'uko eh, ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri ico buvuzi kama ntaco ndabonamo amazina yanjye ni masiteri twagira heza ndi i kigali rero ikibazo mfite nk'ibyaba umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi batanga imiti kama kubera ko hari igihe umuntu aba anafite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha cyangwa se akabanza kwa muganga muri mu bitaro bya kizungu cyangwa se akabanga ku- akabanza kujya kwa muganga kandi ari mu yakabaye agana mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi aho ngaho araduha ishusho rusange n'ibimenyetso umuntu yakabaye agira aga- aga- agahita amenya aho agomba kwerekeza ubwa mbere wohera mu ba- mu bavuzi b'ikizungu kuko no mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira iyi ndwara byananiranye ni akarorero dushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri kanseri abaganga barashoboye hariho uburyo babikoramo bakavura ariko barengewe barakubarira ati iyi ndwara ntiyovurirwa ngaha ishobora no kuvurirwa mu buhindi cyangwa ahandi cyane mu kurindira umuntu iminsi yiwe izogere muri icyo gihe rero abakubariye mu rundi mu yandi majambo kinimba hari ubundi buryo wokwifashisha eh, imiti kama kuko irabaho no mu bitaro mumenya gute ko ifite ireme i- idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize muyimenya gute mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratwari yego cyane n'iyo dufise ntabwo ari nyinshi cyane uwa mbere dufise dukora mu muri ibyo biti by'imyemerere ni uvura kanseri ni ubwoko butandukanye bwa kanseri ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura Eh, iya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa resemi hakaba kanseri y'ibere ku bakenyezi hakaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje ego ubu siro ibivura novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe eh, ni ibiti ubwoko butatu bw'ibiti twamura ah, tukabiteka tukabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata kandi uwo muti nyine uravurana n'igikomere biriya bi- biriya bikomere byo muri esoma mu gifaransa babyita ibisere gasiriki ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri esoma uwo ni umu- ni umuti navuga wa mbere kama uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri esoma tusikilize sauti ya amerika ielewe ielewe nasikiliza sa
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abari mu runani ruhurikiyemo abashingwamanza bahagarariye amoko y'abatutsi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa kabiri bari mu nama nshingamateka y'ubwongereza gusaba abashingamateka b'ico gihugu kotsa igitutu leta yabo kugira ngo ihagarike imfashanyo iha ingabo za monusco na leta ya kongo mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na maître innocent nteziryayo ahagarariye urwo runani abanza kumubaza igituma bahisemo kujana ikibazo cabo mu nama nshingamateka y'ubwongereza gusaba ubwongereza nk'abaturage b'ubwongereza kugira icyo bwakora kugira ngo bugire ijwi mu kubwira kongo ndetse n'abandi kugira ngo bahagarike ubwo bwicanyi ubwongereza buri mu bihugu bimwe bu- bitanga amafaranga menshi ajya muri monusco ndetse bunafasha imishinga minini ikorerwa muri kongo So, bari kubabwira ngo ibyo mukora byose mumenye yuko abo muha izo mfashanyo zitagera ku baturage kandi abandi baricwa baziri ko bari gusaba ngo u- kandi ubwongereza bufite ijambo rinini muri security council bukaba bwahaguruka bukavuga ati ibintu bikorerwa ubu bwoko ah, twabimenye ah, mubihagarike uvuze ku bijyanye n'amafaranga butanga mwaba mwabasabye guhagarika imfashanyo buha monusco nabyo twabivuze ko izo mfashanyo batanga ko bamwe ba- mu baturage ari abataxpayer b'ubwongereza ba- ayo mafaranga batanga ari ayabo iyo misoro mukayiha kongo ikayiha ishyirahamwe ry'abazalendo bitwishyura kugira ngo yice abatutsi n'abanyamurenga muri kongo ndetse na munisiko amafaranga bayiha ntacyo akora kurengera abo bantu turavuga ati mugende mubirebe neza mubikoremo ubushakashatsi nibiba ngombwa muzihagarike kuko ayo mafaranga nayo afite uruhare mu kwica abantu bacu abo mwabwiye babasubije iki twagize amahirwe twitabiriwe n'abampi batandukanye barimo n'uwahoze ari umukuru wa- wari uhagarariye abareba uriya jeremy kobe Ah, yanavuze ijambo ri- ndetse n'abandi bampi bavuga amagambo avuga ko bagiye gukora ibishoboka bandikire inteko nako ah, foreign affairs y'ubwongereza kandi batwizeza ko bagiye kubikurikirana kuko nabo bafite amakuru y'uko abantu bicwa bagirwa nabi kuki muregera abadepite b'ubwongereza ntimuregere leta ya kongo ifite ubutegetsi bwaho ibyo muvuga bibera twaregeye kongo kubera ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dutangayo ibirego tugaragaza uruhare rw'ingabo za leta ndetse n'amagurupe arume mu kwica abatutsi n'abanyamuryango ndetse n'abahemu dutanga n'ibindi birego muri za icc bigaragaza ako karengane tutabariza kugira ngo bagende babakurikirane babihagarike tuza gutangazwa y'uko bongeye kuza no gutora kugeza n'uyu munsi bamwe barahakana ko nta bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi kandi ngo nta bwigeze bubaho ngo bakabyita ko ari ibintu bitabaho namba kandi bigaragara biba ku muga- ku mugaragaro ahubwo bakabyitiranya n'ibindi bintu bavuga ngo biraterwa n'u rwanda biraterwa na mventura bidafite isano no kwirinda umutekano wa kongo na kongo igomba kubarinda umutekano ariko abakozi bayo cyangwa ingabo zabo zifatanya n'aba- n'ama- n'amagrupe abiri kubica twarabareze mu nkiko ariko kongo ntabwo igeze ikora mu buryo buvugwa bu- bivugwa ko abakurikiranwa abicwa ari abasanzwe bari ku rugamba n'ubundi barwanya ubutegetsi bwa kongo cyangwa se barwanya imitwe y'abarwanyi ishyigikiye ubutegetsi bwa kongo bakaba bicwa kubera ko nabo bari ku rugamba mu bivugaho iki icyo kintu ni ikinyoma cyambaye ubusa kuko n'abapfira ku rugamba ntabwo tubashyira mu bantu bagira ko abapfira ku rugamba tuba tunabaza kenshi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kono kaziki muramaze kukamenyera ko iyo tugashizemo tuba tugomba tubabwire amakuru atandukanye avugwa aha muri amerika muri amerika ariko havugwa byinshi cyane rwose ku bijyanye n'amatora na- no kurahira kwa perezida um, donald trump hari n'izindi nkuru rero zijyanye n'iryo rahira ingingo zitandukanye zagiye zirafatwa amaze kurahira aheruka rero kwim- eh, aheru- ya- ya- uno munsi yatanze iminsi mirongo irindwi n'itanu ku rubuga rwa tiktok yo kuba rurakora vy'imfatakibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika ni nyuma y'impungenge ko rwoba rutanga amakuru ya amerika ku bushinwa ibindi kuri no nkuru ijanye na tiktok muri amerika turabibaza mugenzi wacu tim harris ishimwe kimwe mu bintu bya mbere donald trump yakoze nyuma yo kurahira kuyobora amerika kuri uyu wa mbere harimo gushyira umukono ku itegeko riha nyir'uru rubuga rwa tiktok umuherwe wo mu bushinwa iminsi mirongo irindwi n'itanu yo kugirana amasezerano n'umunyamerika warugura aho guhagarikwa burundu Well, I guess I have a warm spot for TikTok that I didn't have originally.
ntekereza ko ntibonaga muri tiktok ubu noneho hari amakuru ngifiteho ntari mfite mu ntangiriro ariko nagiye kuri tiktok maze mbona amajwi y'urubyiruko ku kigero cya mirongo itatu na gatandatu ku ijana And I won young people up by 36%.
iki cyemezo nicyo cya nyuma cyabayeho kuri sosiyete ByteDance ifite urubuga rw'ikoranabuhanga ifite icyicaro i Beijing n'abayikoresha bagera kuri miliyoni ijana na mirongo irindwi muri Amerika mu mpera z'iki cyumweru urubuga rwa TikTok rwabaye nk'uruzimiye ni nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwemeje ko itegeko risaba ko ishami rya tiktok rihakorera rigurwa rigahinduka isosiyete y'abanyamerika cyangwa tiktok igahagarikwa kubera impungenge z'umutekano w'igihugu ariko ibi byahise bihinduka nyuma y'uko donald trump agaragaje ko ashobora kuyongerera igihe nyiri tiktok shuchu wari watumiwe mu muhango wo kurahiza trump abinyujije muri videwo yashyize ku rubuga nkoranyambaga yaramushimiye We are grateful and pleased to have the support of a president twishimiye kandi tunejejwe n'uko dushyigikiwe na perezida wumva neza iby'urubuga rwacu umuntu wakoresheje tiktok mu kugaragaza ibitekerezo bye ni uko one abona who has ibintu used TikTok to express his own thoughts and perspectives.
ariko bamwe mu bahanga mu by'amategeko bavuga ko igihe Trump yongereye TikTok kuba ikorera muri Amerika bitazarengera isosiyete nka Oracle ikomeje gucumbikira TikTok kubera itegeko ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko rikiriho It's quite possible, and I suspect that Oracle shareholders and some birashoboka enterprise cyane securities lawyers kandi nkeka ko bafite imigabane muri sosiyete oracle na bamwe mu banyamategeko baharanira inyungu ibi barimo barabitekerezaho muri iki gihe billions of, lo- of dollars oracle yigeze kwishyira mu kaga k'ibirarane by'amadolari abarirwa muri za miliyoni kandi nta kintu na kimwe trump ashobora gukora kugira ngo dollars in akureho ako liability.
kaga And there's nothing Trump can do to extinguish that liability.
iki gikorwa cya donald trump gitandukanye cyane n'icyabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri manda ya mbere aho yashakaga guhagarika tiktok kubera ibirego byatewe n'impungenge z'uko uru rubuga rwashoboraga kugira amakuru ya amerika rusangiza ubushinwa kugeza ubu rero nubwo tiktok yongerewe iminsi mirongo irindwi n'itanu kandi bigaragara ko trump ayishyigikiye ahazaza h'uru rubuga muri amerika haribazwaho cyane cyane n'abarukoresha
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya tim yaraheje kutubwira ibya tiktok no muri leta zunze ubumwe za amerika aha ku ijwi rya amerika mu minsi iri imbere ah, tuzobatangariza ingene mushobora kuza muradukurikira kuri whatsapp turi ko turabubakira urubuga aho muzoza murakurikirana amakuru atandukanye yabaciye muri videwo yabaciye muri ah, mu mafoto atandukanye mu majwi atandukanye ico kumva twagushikiriza bizoca muri urwo rubuga rwa whatsapp ruzoba rurekuriwe kwinjiramo wewe uvyipfuza ushatse tuzobashira ko kuri facebook yacu aho muca kugira ngo mugwinjiremo n'icayi twandikire kuri radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com utubwire ico uvyibaza ko kugira ngo urwo rubuga ruzobe ruhari ariko rushika ku nyota ivyiyumviro vyanyu kugira ngo ah, tuzobe tuhari tubashikiriza ivyo mwipfuza uko tuvyifuza ariko namwe mugire ico muterereyemo mu kurindira ko urwo rubuga rero ruzoca ruza amakuru yacu murashobora kuyasanga ahatandukanye wezi tata akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com urwo ni urubuga rw'ijwi rya amerika facebook ni voa radiyo yacu um, ni nayo turi ko kuri youtube tukaba ko kuri instagram hama tukaba ko no kuri x yahoze ari twitter aho se muhasanga amakuru yacu atandukanye mu kanya turahanagahindukira ariko ngende ndabibukije muri make ko zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya amerika yo kuva mu ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms izobangamira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu ino nkuru murashobora kongera kwisanga kuri izo mbuga zitandukanye nari ndababwiye mu kanya ku mugabane wa afurika kandi ishami ishami mpuzamakungu onu rikeneye byihuta imiliyoni amajana icenda na cumi mu madolari ya amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri ico gihugu bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye by'umutekano ariko hamwe n'ibibazo by'ibiza harimwo imvura ibihugu vya niger burkina faso na mali bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri kudeta vyatangaje ko bigiye kurungika inteko ibihumbi bitanu mu karere ka sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke mu intambara ya hamas na israel israel ivuga ko mu kiringo ca mbere c'amasezerano ahagarika intambara hagati yayo na hamas izobandanya kugenzura urubibe rwo mu karere ka rafa gaza ihana na misiri nongaha rero amakuru uno munsi aciye agarukira mwakoze kudutega abiri muhinga bw'ivyuma nshimire nadia taha hamwe na ingenieur domba jumbe twari kumwe kuri mikoro ya lidiane ninahazwe ano makuru yarahagarikiwe na etienne karekezi aya n'ayandi mushobora kongera kuyakurikira kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mugire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu muraraharyana ahataryana harara umwasi ibiganiro vyacu birabandanya mu ndimi zitandukanye mushobora kumvamwo ijwi rya amerika muri ku mihingo ine y'isi dusamirana nako